mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amahoro nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi tubandanya tubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda ikwirakwira ry'ikiza cy'umugera wa korona turabahaye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara cy'uno munsi mugiye gushikirizwa nanje aloise bigirimana abajeje intwaro mu burundi basaba ko abahohoterwa n'abo badasangiye imigambwe bahanywa igihe abanywanyi ba seneri bavuga ko babandanya batotezwa hama rero dusaba igipolisi kugira ngo nacyo ne kidufashe kidufashe gucunga abo bose baba bigenza nabi kuko kwigenza nabi mu kibano atari byo kandi uwigenza nabi nawe ariko arakora amakosa ahanwe n'amategeko amakuru ku rwanda abana ba feliciano kabuga aheruka gufatirwa mu bufaransa ku ruhara yagirizwa ko yagize mu ihonyabwoko ryabaye mu rwanda mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane baratabariza se wabo mu rwanda rwararonse umurwayi wa mbere yahitanywe na covid cumi n'icenda aya n'andi makuru ne mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini mugume ku maradiyo yanyu ariko duhere iwanyu mu ntara ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu fideli niyo ngabo fideli waramutse aloyisi namwe nshuti muduteze amatwi mu gihugu ca burkina faso abantu bitwaje ibigwanisho bari ku mapikipiki bararashije ku bantu bari mw'isoko yo mu gisagara ca kompienga ku mutaga wo ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije abantu mirongo ibiri na batanu bari ahasize ubuzima iyo nkuru yatangajwe n'abategetsi b'ico gihugu ku munsi w'imana mu gitero gitandukanye mu buraruko bw'igihugu abasivile batanu n'abasirikare batanu barishwe abantu bose bishwe ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije ivyerekeye abagize ico gitero ntibitomoye amara ibitero vy'intagondwa z'abayisilamu vyariyongeye mu bihe vya vuba muri burkina faso mu gitero gitandukanye mu buraruko bw'igihugu abasivile batanu n'abasirikare batanu barishwe abantu cumi na batanu barishwe ku munsi wa gatanu w'indwi turangije inyuma y'igitero cakozwe ku modoka zari zitwaye abadandaza mu gisagara kiri mu buraruko bw'igihugu ca burkina faso iyo nkuru yatangajwe na leta ku munsi wa gatandatu naho muri somaliya abasivile umunani barishwe igihe minibus barimwo ya sekabombe yari yatezwe kw'ibarabara hanze y'umugwa mukuru wa somaliya mogadishu mu gitondo co ku munsi w'imana abdulahi ahmed yatangaje ko iyo mpanuka yabereye ahitwa hawa abdi hafi y'umugwa mukuru mogadisho avuga ko igitigiri c'abapfuye gishobora kwiyongera kubera benshi mu barokotse bakomeretse bikomeye ntawitiriye buno nyene ico gitero yamara umugwi w'intagondwa z'abaisilamu al shabab ukorana n'umugwi al qaida warageze ibitero bitari bike vy'amabombe mu karere ka hawa abdi mu mezi arangiye tukivuga ku makuru yerekeye afurika perezida wa mozambique felipe nyusi yatangaje ko inteko za leta zatanye mu mitwe bikomeye n'abagwanyi bikekwa ko bakorana na leta ya kisilamu ni nyuma y'uko bagize igitero ku munsi wa kane mu gisagara ca makomiya mu ntara itunze ibitoro ya cabo delgado iri mu buraruko bw'igihugu habaye ubwa mbere leta ya mozambike yemeza igitero cabereye mu gisagara ca makomiya ico gitero kibaye mu gihe abagwanyi bikekwa ko bakorana na leta ya kisilamu bongereje ibitero mu ntara ya cabo delgado ivyo bitero vyatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi vyariyongeye mu mezi arangiye makomiya ico gisagara ca nyuma gikomeye gitewe kuva abo bagwanyi bongereje ibitero vyabo abakurikirana ibintu bavuga ko gutana mu mitwe gukomeye hagati y'abo bagwanyi n'inteko za leta kwakurikiye igitero bagize mu gisagara ca makomiya catanguye mu masaha ya kare yo ku munsi wa kane w'indwi turangije abo bagwanyi barasambuye inzu n'inyubako mu gihe ababa mu gisagara ca makomiya bari bahunze igihugu ca etiyopiya kimenyesha ko igitero n'ubwicanyi biherutse kubera ku rubibe gihana na sudani ari ikibazo cotegereza gutorerwa inyishu biciye mu biganiro muri ico gihe igisirikare ca sudani catangaje ko ivyo bihugu vyompi vyotegerezwa uh, kurungika inteko zavyo ku rubibe bisangiye kugira zigenzurire hamwe urubibe hagati yavyo mu ntumbero yo kwirinda ibindi bitero n'ubwicanyi ivyo abategetsi b'ibihugu vya etiyopiya na sudani babitangaje ku munsi w'imana inyuma y'uko sudani ihamagaye userukira etiyopiya muri ico gihugu ku bijanye n'igitero cabereye ku butaka bwa sudani kivuye muri etiyopiya mu ndwi iheze ico gitero kivuga ko cakozwe n'abagwanyi bashigikiwe n'igisirikare ca etiyopiya tuve muri afurika tuze ngaho muri leta zunze ubumwe za amerika bari mu myerekano yo kwiyamama aho abari mu myerekano yo kwiyamiriza ikumira rifatiye ku rukoba basubiye kwihereza amabarabara mu bice bitandukanye vya leta zunze ubumwe za amerika ku munsi w'imana biyamirije ubunyamaswa bw'igipolisi couvre-feu zarasubiye gutegekwa mu bisagara nka los angeles houston na minneapolis vyaranzwemwo uruhagarara rukomeye cane kurusha ibindi bisagara abapolisi barahanganye n'abari mu myerekano mu bisagara bitari bike mu gihe hari ayandi makuru yerekeye gusahura mu mamangazini muri ivyo bisagara harabaye iyindi myiyerekano ikomeye mu bisagara vya miami washington dc aho igipolisi ca cagize umurongo hanze y'ibiro vya perezida mu maison blanche iyo myiyerekano yatewe n'iyicwa ku munsi wa mbere w'iyindwi turangije ry'umwirabure w'umunyamerika george floyd ryakozwe n'igipolisi mu gisagara ca minneapolis muri leta ya minnesota iyicwa ryiwe vyatumye abantu bashavuye bihereza amabarabara mu bice bitandukanye vya amerika biyamiriza inguvu z'umurengera zikoreshwa n'igipolisi ku birabure b'abanyamerika naho muri brezil ico gihugu kiza mu kibanza ca kane muri iki gihe mu bihugu bifise ibitigiri vyinshi cyane vy'abantu bamaze guhitanwa n'ikiza c'umugera wa korona abantu ibihumbi mirongo ibiri n'umunani n'amajana umunani na mirongo itatu na bane baramaze guhitanwa n'ico kiza leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza n'ubutaliyano n'ivyo bihugu bifise ibitigiri vy'abamaze gupfa birengeye aho muri pakistani n'ubuhindi abategetsi babiri bo muri ambasade y'igihugu ca pakistani mu buhindi barirukanywe muri ico gihugu bagirizwa gusuma urusaku ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'ubuhindi ku muhingamo wo ku munsi w'imana nyamara pakistani izirana urunuka n'ubuhindi iriyamiriza ivyo vyagirizo mu kuvuga ko bitagira ishingiro hasanzwe hari icuka kibi hagati y'ivyo bihugu bibiri ku vyerekeye intara ya kashmir yaciwemwo ibice bibiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine n'indwi igihe ivyo bihugu vyombi vyikurako ubwongereza leta y'ubuhindi yatangaje ko abo bategetsi babiri bo muri ambasade ya pakistani birukanywe muri ico gihugu bagirizwa gukora ibikorwa bitajanye n'amabanga bajejwe yo guserukira igihugu cabo abategetsi bategetswe kuva mu buhindi mu kiringo c'amasaha mirongo ibiri n'ane
urakoze fideli kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu iyi ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda muyumvira kuri fm ijana zimwe n'ibice bitatu nayo mu burundi ni ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi mu burundi vyitezwe ko mu minsi ine sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro imenyesha amajwi ya nyuma yavuye mu matora iyo sentare isabwa no kubanza gutorera inyishu ibirego vyatanzwe n'umugambwe senere wa agato rwasa ko wibwe amajwi mu kurindira ariko umutekano uracari ikibazo mu gihugu abanywanyi b'umugambwe senere bavuga ko babandanya batotezwa mumesha makuru wacu ari mu rwanda desire hatugimana aratubwira ibindi kuri iyi nkuru bishingiye ku mategeko iyo sentare ifise isango rya nyuma itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu kugira izoba yagize ico imenyesheje kuri urwo rubanza abantu baribaza ingene inyishu izokwakirwa ku mpande z'uyu mugambwe uvuga ko wibwe hamwe n'amaze kubwirwa ko hatsinze sendede fdd igiteye impungenge cane n'amajambo ahererekanywa ku mbuga ngurukanabumenyi yo gutukana hagati y'abiyitirira iyo migambwe uko ari ibiri ikindi naco ni itotezwa ribandanya gukorerwa abanywanyi b'umugambwe cnl inkuru duhabwa n'isoko ryacu kuri wa gatandatu bamwe mu badandaza bakorera ku isoko nshasha rya rugombo mu ntara ya cibitoke barabujijwe kwanda ibidandazwa vyabo bigizwe n'itomati hamwe n'ibitoki aho basanzwe bakorera umwe mu babujijwe kwanda atashimye gutanga ijwi ryiwe avuga ko bari bagabishijwe na bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure rwo mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi bafatanije n'abatwara iyo soko ku rwego rwo hasi ko batazosubira gukorera mu bibanza vyabo amatora aheze abandanya avuga ko yagirizwa ko yatoye umugambwe CNL asanzwe yiyemerera ko ari umunywanyi wawo hari n'abandi bavuga ko bahohotewe mu gutangishwa ikori rirenze mu ntwaro bavuga ko bariko barabitohoza mu ntara ya rumonge nahone hari abandi banywanyi ba senere bahohoterwa muri ubwo buryo bwo gutanga amafaranga isoko ryacu muri iyo ntara rivuga ko bamwe mu bafunzwe basabwa amafaranga kugira barekugwe ivyo bisanzwe bikunze kwibonekeza uretse kuri abagirizwa ko batowe mugambwe wahoze akora mu buhinga bw'ivyuma kuri radiyo bonesha fm inosa muryango kuva kuwa mirongo ibiri na zibiri za kuno kwezi kwa gatanu amakuru duhabwa n'abamwegereye ni uko yasubiriye kuboneka inyuma yo gutanga amafaranga atavuzwe igitigiri bamwe mu bajejwe intwaro ku mitumba yo mu ntara ya cibitoke asaba ko bakora ivyo bohanwa ari uwatsinzwe ari uwatsinze bose bategerezwa kwitwara neza kandi uwo muganga watsinze ugatwara neza n'abo batsinzwe kuko ari abarundi basa hama rero dusaba igipolisi kugira ngo naco ne kidufashe kidufashe gucunga abo bose baba bigenza nabi kuko kwigenza nabi mu kibano atari byo kandi uwigenza nabi nawe ariko arakora amakosa ahanwe n'amategeko ijwi rya amerika kandi rifise andi makuru yizewe ko uretse uwo munyamakuru hari n'abandi bantu batizewe n'inzego z'umugambwe uri ku butegetsi cyangwa n'inzego zishinzwe umutekano batewe ubwoba ari inyegeza abo barimo abanyamakuru abaharanira agateka kazina muntu ndetse n'abikorera utwabo bakaba bakwa amafaranga kugira ngo ntibakomeze gutotezwa uko biri kose uruhagarara mu banyagihugu rurafise ingaruka ku bikorwa vyabo vya misi yose isoko ry'ijwi rya amerika aho ryagendeye mu isoko city market batazira kwa siyoni riri mu gisagara ca bujumbura rivuga ko uruja n'uruza rw'abahora banyuragiranwa rwagabanutse bamwe bavuga ko ari kubera abakongomani batakizamwo ku mvu zibiri imwe ijanye n'umugera wa covid cumi n'icenda iyindi ijanye n'umutekano ni mu gihe abakongomani basavye ko bokugururirwa bagasubira iwabo hasigaye iminsi ibiri ngo habe amatora nubwo bo bahakanye ko atamvu z'umutekano zatumye bagenda uyu mukenyezi akorera mu isoko city market avuga ko bahahombera itagenda neza kuko uri nk'umudandaza uzi ko ujanye nk'utuntu tubura bakumariye umwanya uhagaze ku mupaka kandi uvuga ati ndagiye kudandaza nsubire ngaruke byatuma bitagenda neza cyane hama hakaba n'ikindi kirya cya carte jaune cyahora gisangwa ki- ki- cyo cyo kirasanzwe kizana ingorane mugabo twasanze ingorane imwe tugaruka ko twebwe nk'abadandazi bato bato canke n'abenegihugu bajabuka muri ko nubwo abanyagihugu basa n'abamaze kumenyera ko amabatekewe n'ubwoba abadandaza bavuganye n'isoko ryacu arabavuga ko bazosubira kurangura ibidandazwa babonye ko umutekano wifashe inyuma y'umunsi hazoba hatangajwe ibiharuro vy'uwatsinze amatora burundu tuve mu burundi tuje mu rwanda aho leta yemeye ko umuntu wa mbere yahitanywe n'indwara ya covid cumi n'icyenda iterwa n'umugera wa korona mu menshi makuru w'ijwi rya amerika mu rwanda asumta kaboyi niyo nkuru adushikiriza umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc dr nsazimana sabe yatangarije radiyo ijwi rya amerika ko bababajwe cyane no kuba babuze umuntu wa mbere wahitanywe na covid cumi n'icyenda mu gihugu dr nsanzimana asobanura ko byose byatewe n'uko uwitabye imana yaje arembye aturuka mu bihugu bituranye n'u rwanda atifuje kuvuga izina dr nsanzimana yumvikanishije ko nubwo bababajwe cyane na nyakwigendera ariko bidakwiye kugira uwo bitera ubwoba kuko n'abakomeje gukira iyi ndwara bagenda biyongera umunsi ku munsi icyo navugaho ni uko nyine birababaje kuba twabuze ubuzima bw'umuntu ntabwo bikwiye gukura abantu umutima kuko abari gukira nabo ni benshi iyo n'uwitabye imana nawe ni ukumwifuriza urugo ridashira ariko burya kwa muganga bakora ibyo bashoboye hanyuma ibirenze ubushobozi bwabo nabyo tukabyakira tukanabyigiraho byinshi gusa uriya muntu nyine nk'uko mwabibonye mu itangazo yatugezeho mu minsi mike cyane ishize akaba yaraje arembye yaratangiye kugira ibibazo byo guhumeka aho yari ari mu gihugu duturanye ikindi cyari kigoranye ni ukuvuga n'akazi akora n'ingendo yari amaze igihe akora bishobora kuba byaramuciye intege cyane ku buryo byagabanyije amahirwe ye yo kuba yafashwa agakira uwitabye imana azize iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda yari umunyarwanda w'imyaka mirongo itandatu n'itanu wari usanzwe ari umushoferi w'amakamyo manini wabaga mu gihugu cy'abaturanyi kitavuzwa izina umuyobozi wa rbc yasobanuye ko nyakwigendera akigera mu maboko y'abaganga bo muri kimwe mu bigo byita ku barwayi iki cyorezo mu gihugu bamwitayeho bihagije ariko kaza kwitaba imana kubera ko yahageze yaramaze kwangirika imyanya y'ubuhumekero dr nsanzimana asobanura ko byatanze isomo agasaba abanyarwanda kwihutira kwivuza iki cyorezo mu gihe baba batarazahara icyo twari dusanzwe dukora kugira ngo tudapfusha abantu ni uko twashakaga abantu kubabona hakiri kare bataragera kuri icyo cyiciro cyo kubura eh, uko bahumeka ni nayo gahunda turi bukomeze ariko uh, ut- uturutse ahandi kure tutari tunazi akaza ashakisha ubufasha yarenge biragorana kuri uriya rero ntibyakunze nyine ari nayo mpamvu yaducitse umuntu yatangiraho n'ubutumwa ko umuntu waba wifuza eh, ubufasha cyangwa se kuduha amakuru y'umurwayi yaba afite cyangwa byaba byiza umuntu agiye yivuza kare ntabwo mwigeze mutangaza igihugu iyo yaturutsemo Eh, kugitangaza si byo byaba byiza kugira ngo n'abandi bagire amakenga bakirinda izo ngendo urabona aba bakora umwuga wo gutwara imodoka nini zambukiranya imipaka bava mu gihugu kimwe bajya mu kindi bakazenguruka mu karere dutuyemo tuvuga iyo tukivuga izina ejo ejo bundi tubivuga ko uzaremba azaturuka n'ubundi muri icyo gihugu ashobora kuzaturuka mu kindi duturanye kandi cya hafi ibyiza rero ni ugutanga ubutumwa rusange utagize aho usa nk'uwibanda nk'aho iki cyorezo hari aho cyasize uburyo byakozwe ari byo bikwiriye abashinzwe ubuzima mu rwanda bemeza ko nta barwayi bashya ba covid cumi n'icyenda bakigaragara imbere mu gihugu ko imibare mishya y'abagenda bandura iki cyorezo igenda iboneka ku mipaka y'u rwanda n'ibihugu bihana imbibi uyu muyobozi wa rbc akemeza ko kugeza ubu imbaraga nyinshi zigiye gushyirwa ku mipaka mu rwego rwo kubuza ikwirakwirizwa ry'iki cyorezo tumaze igihe kirenga hafi ukwezi abarwayi bose tubona baraturutse barinjiye mu gihugu Eh, bagahita banagaragara bakigera ku mipaka kuko amabwiriza ahari ni uko uwinjiye wese ashyirwaho apimirwa agakurikiranwa agapimwa inshuro zigera kuri ebyiri mbere y'uko ataha iyo atagaragaza uburwayi Im- imbaraga rero ziri gushyirwa aho ngaho ku iyo mipaka Eh, ku mipaka yose hari abaganga hari ama ekipe atandukanye akurikirana abinjira ndetse n'ibipimo laboratwari yacu eh, iri gukora twagerageje no ku turagenda tubimanura tubyegereza ku rwego rw'intara natanga nk'urugero mu ntara y'uburasirazuba ubu hari laboratwari ebyiri i rwamagana n'i nyagatare zafunguye muri muri iki cyumweru turi gusoza ndetse no mu cyumweru gitaha tukaba duteganya no ku- kugera no mu zindi ntara dr nsanzimana sabin uyobora rbc yavuze ko igikorwa cyo gushyingura umuntu wa mbere wahitanywe na covid cumi n'icyenda mu rwanda kizakurikiranwa n'abaganga ndetse na bamwe mu bo mu muryango wa nyakwigendera uyu muyobozi agasobanura ko gushyingura uriya nyakwigendera bizakorwa hagendewe ku mabwiriza mpuzamahanga agenga uko bashyingura bishwe n'indwara yandura dr sabin avuga ko umubiri wa nyakwigendera ugomba gukomeza gukurikiranwa n'abaganga kugeza ashyinguwe ndetse no igihe cyo kumuherekeza bakazaba bahari kugira ngo hatazagaragara undi muntu wakwandura iyi ndwara dr nsanzimana yasobanuye ko umubare w'abazajya guherekezanya kwigendera nawe ugomba kuba ari muto cyane kurusha n'uwagenwe na guverinoma y'u rwanda w'abantu mirongo itatu bwo gushyingura umuntu wishwe na covid byihariye atari nko guherekeza uwishwe n'indwara isanzwe imibare yari itangajwe na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko mu bipimo igihumbi magana atatu mirongo itandatu n'umunani byafashwe kuri uyu wa gatandatu habonetsemo abanduye bane bituma umubare wamaze gusanganwa ubu bwandu bose bagera kuri magana atatu mirongo itanu n'icyenda abakize bashya ni batatu batumye abamaze gukira bose bazamuka bakagera kuri magana mirongo itanu mu gihe abakirwaye bose ari ijana n'umunani asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro iwanyu mu ntara muri kumwe na aloise bigirimana kuri mikoro tukibandanya amakuru ku rwanda abana ba felicien kabuga umunyarwanda aheruka gufatirwa mu bufaransa basabwa ko ahabwa uburenganzira bwo kwitaba umucamanza ari hanze umwe muri bo angelique kabuga yabwiye ijwi ry'amerika ko afise impungenge ko se ashobora kugwa mu ibohero ataburanye kandi yabyifuza yatanguye abwira veniste nshimiyimana icyo adashima ku ngingo y'umucamanza yo kugumiza kabuga mu ibohero ntabwo byadushimishije umubyeyi wacu nubwo bamureze ibirego bikabije cyane arengana we kuva kera yari kwifuza gushobora rwose kujya imbere y'ubucamanza ngo avuge ukuri kwe ariko kubera impamvu y'uko tepeyi yari yerekanye ukubogama kwayo ntabwo yahisemo kuzigera ajya imbere yayo yerekanye ko ikora nabi igihe cyose yari yarifuje kuzashobora kujya kubona ubucamanza ashobora kuvuga ukuri ukuri nyako yari yarabyifuje yifuje kujya imbere y'ubucamanza kuki bitabaye ntabwo byabaye nyine kubera yuko eh, tepeyeri y- y- yari yagombaga kuba yarafunze ubwo twizeraga ko ikizafata hore ari za juridikisiyo nasiyonari zo twizera ko zitabogama ubucamanza bwa buri gihugu egizagitoma none se ko yari mu bufaransa kuki atitanze ngo ahaburanishirizwe ntabwo yashoboye kuburanirwa mu mu bufaransa kuko ubu ngubu eh, mu- ubufaransa buri muri sisiteme yo gukorana cyane na tpir nk'uko ubu ngubu bamufashe bafatanyije n'ubufaransa ubufaransa bushaka gusa gukora ibyo bya taransiferi tpir ibishaka ibyo ngibyo rero twebwe ntabwo tubishyigikiye umubyeyi wacu ntabwo yigeze abishaka rero nicyo gituma twanze yuko bamujyana imbere ya buriya bucamanza butari bwo ariko murifuza yuko aburana nubwo bwose yaburanira mu bufaransa umubyeyi wacu ukuri kwe yakuvuze ukure uko arengana yabivuze igihe cyose iyo ashobora kubivugira mu bufaransa yari gushobora kubivuga ikibazo rero ni uko nk'uko ubizi muzehe ubu ngubu afite imyaka mirongo inani n'irindwi afite ibibazo byinshi by'ubuzima ubu ngubu akenewe gufashwa hari imyaka ariko hari n'indi n'izindi ndwara nyinshi eh, z'amoko menshi zatumye ubuzima bwe ubu ngubu buri nabi cyane bamaze kumufata we yavuze ko atakwihisha ubucamanza bwo mu bufaransa ariko mu by'ukuri uko ameze ntabwo bimuha ingufu zo kuba yaguma muri gereza kubera iki wumva ataguma muri gereza gereza zo mu bufaransa nta buryo zifite zo kwita ku bantu bafite imyaka nk'iye abantu bafite imyaka nk'iye simbizi ko hari ubu ngubu umuntu uri muri gereza ufite imyaka nk'iye ariko ikibazo ni indwara nyinshi afite ni umusaza ubu ngubu udatambuka ni umusaza ubu ngubu buri ukeneye umuntu umufasha mu bintu byose mbese ku buryo byadutangaje ko bamufashe umuganga yavuze ngo uno muntu bashobora kumufunga kandi inga- na- n'abantu bo muri pirizo baramubonye bandi bakavuga ngo uno mu- uno musaza se ntabwo umwanya we uri hano uravuga ko afite imyaka mirongo inani n'irindwi ko adashobora kuburana ariko hari n'abavuga yuko bamaze imyaka makumyabiri n'itandatu bategereje yuko agezwa imbere y'ubucamanza ku cyaha kidasaza none se urabona izo ngingo zombi zizahurira he mu by'ukuri twebwe dufite ubwoba y'uko ahubwo n'ejo pirizo yadutelefona itubwira inkuru i- iteye ubwoba niba urucamanza rushaka kuba ni uko umuntu yaba akiriho twasabye byibuze ko haba contre expertise y'umuganga nawe akareba uko ameze ku bantu bifuza ko ubucamanza buzaba ndi kumva icya mbere ari ukwifuza ko uwo mubyeyi wacu yaba akiriho uko ameze simbizi ko azagira ingufu zo gukora ubucamanza cyane cyane uko buri munsi ubuzima bwe bugenda bumera neza
banywanyi bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
mugiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo ubushikiranganji bw'indero bufatanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bana unicef batanguye porogaramu yo- yo gucisha ibyigwa ku maradiyo mu ntumbero yo gufasha abanyeshuri kongereza ubumenyi muri ibi bihe by'umugera wa korona amashuri yugaye bamwe mu bigisha n'ababyeyi bo mu kambi ya rusenda bavuga ko izo nyigisho zidakurikirwa kuko benshi mu babyeyi bo mu nkambi badafise amaradiyo umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo yaganiriye n'impunzi zo mu kambi ya rusenda uko twabyumvise ni uko abantu babwiriza kubikurikirana eh, kuri radiyo kandi aho biriko biraca ni kuri radiyo okapi okapi natwe hano iwacu si ha- si uwo ari we wese ashobora kuyifata henshi nta n'ibyo bumviriza abana bacu nta n'ibyo bazi kuko nta n'ubwo bararonka n'amahugurwa babwira ati "Eh, kuri radiyo hariko haca ibiganiro bimeze uku n'uku n'uku n'uku natwe tubimenye vuba ubwo nubwo twabibabwira kubera na okapi idafata ngaha twebwe ubwacu ntaco biriko biradufasha by'ukuri none musaba ko eh, unicef na minisiteri ya edikasiyo yabafasha iki?
kubw'iwacu twiyumvira yuko ahubwo bari gukora bakaraba ukuntu bonahuza ku maradiyo amwamwe bigaca ku maradiyo yo ngaha iwacu apana kwama bica iyo kure kandi aba- tudashobora gutora ayo maradiyo kandi ikindi unicef na leta ya kongo ikaba yonabishira mbere kubera biko bica mu gifaransa benshi ntibashobora gutahurisha igifaransa bikaba byojanwa mu giswahili mbese impunzi z'abarundi hari n'abatazi n'igiswahili bikaba byanashoboka yuko hakaboneka n'abigisha bashobora gusigura mu rurimi rw'ikirundi honyine kugira abana bagende ku ishuri twarinda kubaherekeza bamwe no gukwepa bagakwepa none imiryango isanzwe ikenye ubwiye abantu ngo mwige ku iradiyo ni ukuvuga ko bazaba bafise iradiyo muhira babwirizwa gukurikira iradiyo none ababyeyi nabo bazaba bagiye mu murima kurondera ingene abana bashobora kubaho ejo canke hirya y'ejo abana yahora areka kuja ku ishuri ukarinda kumuherekeza ukamushitsa mu ishuri ukabona niho gutaha ugasubira muhira uzomusigira iradiyo wizere ngo umwana ariko yiga ikindi naco ikigwa kizoba kiriko kiraca ku iradiyo umwana yego da yateze ugutwi n'ibyo atazoba yumvise azokora umwarimu he wo kumusigurira neza kugira ngo atahure ikigwa atumvise neza ibyo ni ibintu mbona eh, muri- aha hantu twebwe tubaye bitoroshe cyane kumva no, no gutegera kw'abana bashobora kwigira ku maradiyo Ntiba- ntabwo byoroshe ko abana bashobora kwigira jewe mfise abana babiri umwe yari ageze mu mwaka wa kane uwundi yari ageze mu wa mbere ariko kugeza aya masaha birirwa mu rusenda birirwa koga kandi iradiyo sinzoyironka kuko sinzoronka ico ndayigura none uwo mwana wanje wumva azokwiga gute yigire ku iradiyo ata radiyo mfise ico nico kibazo twogira twebwe dufise abana baja ku mashuri none amaradiyo muzoyadufasha muyaduhe kugira ngo umwana ya masaha azoze yugurura ya radiyo avuga ati icigwa ndagifata ku iradiyo ndacandike mu ikaye bukeye nzokijana kwa mwarimu nzokijana ku iradiyo nzokijana he ico nico kibazo nka twebwe abarezi natwe hageze aho turengerwa kuko bivanye n'ubuzima ukuntu tubayeho kandi n'ukuntu dushobora kuhankadira abana ntidushobora kubankadira ku buryo ata buryo dufise n'ayo maradiyo ni bake banayafise n'abayafise nta benshi bumviriza imiziki gusa ku buryo rero bwo kubankadira bice bitugora cyane rwose Eh, baka- bakisinga gusa kuri radiyo kwitanganika iyo mu rusenda nta kindi- nta kandi kazi ahanini usanga hari n'abigisha mbere kubwo kubura ubuzi bace bigira mu bwo gutagisa n'abatagisi mot- n'abamotare ku kurondera ubuzima impungenge mfise nuko mbona yuko nubwo amasura azoyugururwa nta na kimwe kizoba kikiri mu mutwe byose bi- bizoba byaramaze guhera ari imiziki gusa ibere mu mutwe izi nyigisho ziriko zica ku maradiyo ntiziriko zirakurikiranwa kubera ko impunzi nka nyinshi umubare mwinshi w'impunzi usanzwe udafise amaradiyo ikigira kabiri akuronka n'amapire amabuye yo gushira mu iradiyo kugira ngo ishobore kwaka nikindi kigira kabiri nta himirizwa ririgera riba ngaha mu nkambi kugira ngo abavyeyi n'abana bashobore kumenya amasaha ivyo vyigwa birenganira ko bamenye ati ivyo mu mwaka wa gat- wa- wo mu mu- mu mashuri mato mato birengana uno munsi zino saha ivyo mu mashuri yisumbuye birengana uno munsi zino saha bityo rero bica bituma umwana adashobora kumenya ati mbega ivyo vyigwa bivugwa ni ivyigwa nyabaki kuko nta nyigisho na zike ziregera zica nk'imirizwa ririgera rica ngaha mu nkambi kugira ngo abantu bashobore gukangurirwa ikigira gatatu turazi ko abantu biga ku mashuri atatu atandukanye usanga bageze mu kwezi kumwe ukwezi tuvuge tubageze mu kwezi kwa kabiri kw'ivyigwa asanga bamwe bari imbere abandi bari inyuma bivanye n'ukungene umwigisha yigisha gutyo rero ga, sinumva ko sinumva ukungene bariko batanga ibi vyigwa ndiyumvira ati none bafatiye kuri porogaramu yande bafatiye ku vyigwa vyande ntibashobora gusanga nko mu mu rusenda bari bamaze gushika ku vyigwa ivyo vyigwa atari bwabishikira hari ivyigwa batari bari ba- ugasanga bashi- bahe- tuvuge nk'akarori bahereye ku kigwa ca gatanu kandi bo bari bageze ku kigwa ca kane canke ca gatatu ivyo bituma rero ga umwana niyo yobikurikirana ivyo vyigwa atabikurikirana nshuti mwese turi kumwe ikiganiro iwanyu mu ntara naha kirangiriye turabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi turashimiye kandi mukubile ya baro yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro mugire umunsi mwiza mwari kumwe nanje aloise bigirimana